radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiye imana mu rwanda kubera amahano yahabaye aturutse ku ntambara yatangiye mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda haracyari abanyarwanda bariho bazi ko basigaye bonyine batazi ko hari undi muvandimwe ukibaho urugero ni musabyimana julienne waje mu kiganiro agasaro kabura gashaka kumenya niba umwana w'umuhungu abereye nyina wabo akiriho amuheruka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani uwo mwana twaramubonye ubu ni umugabo w'imyaka mirongo itatu n'itanu wubatse dusubize amaso inyuma twumve uko Musabyimana Julienne yamuvugaga atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama akagari ka Rugira umudugudu w'ihuriro ise yamujyanye kera ari umwana ufite amezi akambakamba ni nawe uwo mwana yahise nyine yitaba imana njye nsigara ndi nyina wabo rero cyo kugira ngo uwo mwana amushake najyaga numva muri wanjye ambwira ko se w'uwo mwana ari umunyagisenyi yitwa ngarambe desire afite na se wabo ngo wari uvuye kwiga i buraya witwaga murenzi wakoraga muri feyashika wakuraga amenyo mu gihe cyo kugira ngo ndetse dushakishe umwana ukuntu uwo mugabo aho yamujyanye muri wanjye ahita yitaba imana igihe nanjye nongeye gusa nk'ubishakisha intambara birateye ubwo umwana tuburanye gutyo nyine ubwo rero umuntu yaje kundangira nyine asanzwe afite agahinda k'uwo mwana arambwira ati hari ahantu twanyura bakaba bagushakira uwo mwana akaba yaboneka niko kubanyuraho murumuna wawe yitwaga nde nyakugendera murumuna wawe yitwaga nyiratabaru yitwaga nyiratabaru felicita hanyuma se uwo mwana uravuga ko bamujyanye akambakamba yari afite amazina hari amazina mwari mwaramuhaye izina ise yari yaramwise yamwitaga nzaramba ariko akabyiniriro ke akiri umwana yitwaga ruduri bamwitaga ruduri none ise ni uyu nguyu ngarambe desire ise ni ngarambe desire wakomokaga ku gisenyi wakomokaga ku gisenyi akaba yari afite na na mukuru we witwaga murenzi yakuraga amenyo ngo yaravuye kwiga hanze uwo murenzi uwo dogiteri murenzi wakuraga amenyo aho ari ndahakeka nkeka yuko ari mu bubirigi ari mu gihugu cy'ububirigi niho akora agomba kuba agikura n'amenyo wigeze ugerageza kumushaka kugira ngo umubaze niba hari icyo azi kuri uwo mwana ntabwo namushatse kuko ntabwo twari tuziranye
kubera iki bamujyanye bakamuvana iwanyu murumuna wawe yari amaze kwitaba imana baje gushaka umwana wabo bati nimuduhe umwana wacu tumujyane baramujyana oya bamujyanye nyina ataritaba imana ahubwo nyina w'icyo gihe yari arenze ameze nabi aravuga ati rero sinarembana n'umwana amuhase none se niba umwana ari kumwe na se wowe ukaba uri nyina wabo ikibazo ufite ni ikihe ikibazo mfite ngewe ni ukugira ngo umenye yuko uwo mwana ariho mba nakomunikana nawe kubera ndi famiye yo kwa nyina yego icyo gihe bamutwara hano mu buhe mwaka yewe bamutwaye mbere y'intambara ntabwo nibuka umwaka agombe kuba hari hari nko muri mirongo inani n'umunani gutyo ni ukugereranya ariko simbibuka neza uyu ngarambe desire uretse kuba yari umunyagisenyi yakoraga ikiwe ngarambe desire imirimo yakoraga ibyo ari byo byose yakoraga muri za leta ntabwo nzi akazi yakoraga iyo yazaga kureba murumuna wawe yazaga mu modoka yazaga ku ipikipiki yazaga ku igare yazaga namubonaga n'amaguru none se wa mubyeyi we uyu mwana ushaka wambwiye ko yitwa nzaramba hashize imyaka nawe utibuka neza ariko irenga mirongo itatu utamubona kuva murumuna wawe yitabye imana uramushaka uti agaruke menye yuko hari abantu b'umuryango bamwifuza hari abandi bantu bo mu muryango wanyu bahari ba nyina wabo bahari aho ngaho mu rwanda hari ba se wabo se bandi bahari mubwira abantu bamwe na bamwe mu muryango kugira ngo niba bumva ikiganiro azamenye ko afite umuryango umwifuza mugari
mbese abaha ni abo barashize hafi ya bose mu ntambara barabishe ni njyewe wasigaye ni njyewe wasigaye komera komera birumvikana agahinda ufite icyifuzo cyawe ni ukwanga gukomeza kuba wenyine kandi hari umwana wa murumuna wawe utekereza ko akiriho tuzagufasha kumushaka tuzifashisha uyu dr murenzi ndahamya yuko arimo yumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya arazwi cyane n'umuntu umuganga uzwi cyane mu birigi hanyuma mubaze amakuru y'uyu umwana ubereye nyina wabo azadufasha kumenya amakuru ye nzayakugezaho bidatinze hanyuma tugufashe nitugira imana tugasanga ariho nawe ubwo rero bizaba ari iby'imana tubahuze niba arimo kumva muri kano kanya nzaramba akaba kumva mubwire ya magambo y'urukundo mwandika mu ibaruwa hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga muri wa munota mbagenera mubwire icyo ushaka kumubwira
amagambo y'urukundo nababwira ni uko mbakunda cyane kandi mbakumbuye kuko mbabonye nakwishima cyane kuko nabamenye amakuru yawe kandi ndabakunda cyane kandi namwe muzamfasha naba mbashimiye cyane ku mana imana ibaha umugisha kandi imana ibongerere kugira urukundo nk'uru mufite nta kindi kindi ni ugushimira imana urakoze cyane musabye imana umubyeyi kudusabira ni byiza ndagusabira nawe kugira ngo iyi gahunda watangiye gushaka uyu mugabo nzaramba amaze kuba umugabo n'umwana wawe imana izamuguhe vuba tuzaguhamagara tukubwira amakuru ye ngaho rero ndagushimiye ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga murakoze
agasaro kaburaga kabonetse
nk'uko twari twabisezeranije julienne musabyimana duhereye ku makuru yari yaduhaye akatubwira ko se wabo wa yosefu ngarambe ari umuganga wakoreraga muri chk witwa desire murenzi twaramubonye aradufasha aduhuza na yosefu nzaramba atuye mu karere ka ngororero umurenge wa kavumu akagari ka tetero umudugudu wa gatsibo ari mu kiganiro agasaro kaburaga yosefu nzaramba ngo uhaye ikaze murakoze cyane venuste nshimiyimana nanjye ndahari urakoze cyane kuba uje mu kiganiro wumvise nyoko wanyu julienne musabyimana ugushakisha muri kino kiganiro agasoro kaburaga twamubwiye yuko tuzagushaka tukakubona ndetse navuganye na so wanyu dr murenji none ndakwiboneye uje mu kiganiro umaze kumva nyoko wanyu umubyeyi ugushaka avuga ati umwana ndamushaka yari afite n'agahinda kenshi ikiganiro wowe wacyakiriye ute mbere na mbere y'uko ngira icyo mvuga nabanza ngashimira cyane ijwi rya amerika ryashyizeho uyu mwanya wo gushyiraho kino kiganiro mu by'ukuri abana benshi ndetse n'imiryango myinshi bagiye batanatana ku buryo kubashakisha bakongera bagahura ni umusanzu muremure mwatanze ndabashimiye cyane mbere y'igihe urakoze uwo mubyeyi urimo uranshakisha mu by'ukuri iyo avuze imyirondoro yanjye yose usanga ariyo kuko ari ayo mazina ya nzaramba bakundaga guhimba ruduri nisanze ngewe mu muryango naje kubamo nisanze bampamagara ruduri sogokuru niwe wakundaga kumpamagara rwaramba abandi bakampamagara nzaramba yego
ntangira kumenya ubwenge bwa mbere nibonye ndi kumwe na mukadata Ah, twabaga ahantu bita ku kabaya icyo gihe papa yakoraga mu- ya- ya- yari yaravuye gukora yari atagikora munoza muri perezidansi nkuru ya repubulika ahubwo arimo arakorana n'abashinwa ku kabaya mu bijyanye n'imihanda nibwo naje kuza kuva ku kabaya ah, nzanwa na papa nzana kwa sogokuru ahangaha hano mu karere mu karere ka ngororero eh, mu murenge wa ngororero mu kagari ka rususa mu mudugudu wa gasarara yego
Oh, niho nabaye ah, nkigira pirimeri ariko mbere y'uko ntangira ishuri icyo gihe niga mu wa mbere nitangira mu wa mbere nari- nari maze kugira imyaka ijya gukandagira muri ine muri itanu nibwo nagiye kubona mbona banzaniye papa nawe yapfuye ubwo nabuze uwo nabaza ngo eh, se nari kumubaza ati se ngiyewe wenda navukaga hehe abana bari bahari bari abo ngabo ba mukadata babiri ah, babiri ari bo abakobwa babiri mukadata yari yarabyaye ari nabwo naje gushyingura papa batanahari bo baza kuza nyuma hashize nk'ibyumweru bibiri komera Mm, Ah, ubwo ndacyakubwira inzira y'ubuzima nabayemo yego
muri icyo gihe nibwo mbyibuka neza um, hashize iminsi jenoside yakorewe abatutsi ihita itangira Mm, nibwo twahunze tujyana na nyogokuru muri kongo twavuye muri kongo turongera tugaruka aho ngaho mm, niho nakomereje kwiga amashuri abanza ndayarangiza nza kwiga segonderi ndayirangiza mhm, Ah, ariko by'imiryango pe ngewe buriya mu bintu nabayeho mfite agahinda kari gakomeye cyane kuko na n'ubu nubwo mfite imyaka mirongo itatu n'itanu iki cyambaye igikomere cyane kimbere igikomere mu mutwe kuko indwara nkunda kuko uwo kurwara cyane ni yuko iyo ntekereje iki kintu ngira ntuza tansiyo ndende nkikubita hasi yego
no mu minsi yashize n'icyari cyatumye nikubita hasi ni uko ah, namye ntegereje ko mukecuru ah, ntazamuhata benda ngo ambwire ngo mama yavukaga ahangaha cyangwa se mama benda yitwaga runaka izina nyiratabaro ryo rirazwi ko ni naryo nandika ku byangombwa Mm, Ah, ngarambe desire niwe nandika ku byangombwa birazwi ko ari we papa mm,
Ah, nagumije gutegereza ngumya kubimubwira mukecuru wazambwiye mukecuru ati wapi Ah, ubwo ibyo mvuzemo korasi nyinshi zagiye zicamo ntabwo nzivuze n'ibiki byose yego Ah, nibwo ubwo nari ntegereje ku bantu byibuze bo mu muryango nabagamo yuko bazambwira mama wawe yavukaga ahangaha yasaga guke cyangwa se wenda yari afite na barumunaga ibyo ni ku muryango wandiraga niho nari ntegereje icyo kintu noneho ikindi kintu nari ngitegereje kuri muka data nanone Mm, Ah, mu minsi yashize nibwo ah, naje kugira ikibazo muka data nawe ah, ngiye kumva numva nawe arampamagaye nawe twari tumaze iminsi tutabona narampamagara ati mwana wanjye ngeze mu marembera uzaze kundeba mm, ndi guteganya ngo ndajya kumureba benda mu nko nk'ejo bundi numva ara- barampamagaye ngo arangije gupfa oh, komera agiye kumushyingura hari i Nyanza ubwo uwa mbere wari kumbwira ibyo bintu nahise mubura Mm, mu minsi yashize umukecuru nawe nibwo nari mutegerejeho ah, yuko azambwira byibuze ubwo yari ageze mu zabukuru nibwo yaje gufata urugendo ajya mu Bubiligi ageze mu Bubiligi arwara arongera agaruka mu Rwanda agarutse mu Rwanda ah, turagenda tumurwariza aho ngaho ariko umwarimu umukecuru wambwiye wambwiye okay nagiye ku kazi ngarutse nsanga nawe yapfuye nsigara aho hagati ndavuga nti umuryango ndawubuze Ah, abangaba twabanaga nyine bo kwa papa nabo abahazamo utundi tuntu utabona ukuntu tuba tumeze ubwo kwa mama ngewe ubu numvaga ko ndi umuntu utarabyawe numvaga ndi n'ubu yuko ndi n'umuntu utaravutse numva mbese kwiyakira byasaga nk'aho binanirana mm, Ah, ubwo mu minsi yashize rero nibwo nagiye kumanumva murenzi ya- yaranyandikiye kuri nuza kuri whatsapp yego amaze kunyandikira ndamubwira nti "Eh, icyo kiganiro binashoboka uwo muntu umuhe nimero yanjye byihuse ati ati n'ubundi nagusabaga uburenganzira bwawe ntange nimero zawe n'ubundi ninjye wari ukumukira kuri pure ese kuki utari ukumiza nimero ngo numve ukuntu ibyo yego bintu byaba byaragenze se byibuze nanumve ko hari n'umuntu n'umwe waba warasigaye yego
ni ikintu buri muntu wese yakicyumva no iyo arakuze nkanjye kucyakira biragora no kuba isezerano y'imana iba yaratanze wagira ngo imana kuko niba izi uburyo urugendo rwawe ruzagenda mu by'ukuri numva ngewe rwose guhura n'uwo mubyeyi nkamubona urumva ko nawe aravuga ati abandi barabishe nasigaye njyenyine nanjye ndaho no kumwumvira nabaye umugabo ubu ngubu ndi umugabo ndubatse mfite abana babiri b'abahungu mu buzima busanzwe ndi mwarimu yego
rwose tukabonana nanjye rero nkagira umuryango wo kwa mama nkagira umuntu mbona nta kibazo nakumva nishimye
nzaramba ibyo byishimo byawe n'ibyo uteganirijwe niyo masezerano y'imana igihe kirageze kugira ngo ako gahinda wakuranye umubabaro wakuranye ibyo bigeragezo bishire ushobore guhura na nyoko wanyu yuriyana musabye imana nakubwiraga yuko atuye ku kicukiro nagerageje kumuhamagara kugira ngo mbahuze hano mu kiganiro nk'uko nkunda kubikora ariko telefoni ntiyanyuzemo namuhamagaye inshuro nyinshi telefoni ntiyacagamo ndamutabaje ndamusabye musabye imana julienne urumva ikiganiro agasaro ukaburaga umuhamagare vuba kugira ngo nguhuze n'umwana wawe nzaramba yosefu turi kumwe hano mu kiganiro nzaramba watangiye kubivuga ugira uti hari abandi bana benshi bakura nkanjye badafite imiryango kuba nyuma y'iyi myaka yose n'ibyo bigeragezo banyuzemo kuba utaruzi ko ufite umuryango n'abo ufite bakagenda bagucika none imana ikaba ikoze icyo wishe amasezerano yayo ubu tuvugana muri kano kanya icyo ushaka kubwira imana n'abantu ni iki
reka mbanze mbwira abantu abantu icyo nababwira cyo ni uko twakongera gusenga imana irahari kandi imana idutekerezaho imana ni umubyeyi koko idufitiye umugambi muremure kuko nzaramba w'imyaka mirongo itatu ntabwo yari azi mirongo itatu n'itanu ntabwo yari azi neza yuko yazongera kugira yazabona n'umuntu n'umwe wo mu muryango we waba warasigaye byibuze agasigara avuga ati hari umwana witwaga nzaramba icyo nashimira imana buri munsi ntabwo nabona icyo yishimiye kuko imana wanayibona benda ngo nayiterure ariko imana irakoze kandi ndabyishimiye cyane ishimira cyane imana yadushyiriyeho ijwi ya mbere k'ubu ngubu ikaba yaratangije ikiganiro agasaba mwakoze ukomeze uyirerere rerere n'u rwanda kandi ikiganiro agasaro kaburaga ntikizongere kugucika nkwifurije amahoro y'imana urakoze cyane venute shimimana
agasaro kaburaga kabonetse
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga mu cyumweru gishize naranguruye ijwi nshaka umuryango w'umwana w'umukobwa wari mu kigo cy'imfubyi kimasaka yitwa bihoyiki nyirazuba yahavuye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu amakuru nari mfite nuko nyirazuba afite abavandimwe ari bo emmanuel ngerageze yohani mpozembizi ntategeka imana bari batuye mu ntara y'uburasirazuba akarere ka nyagatare umurenge wa gatunda akagari ka nyagaha ni muri paruwasi ya nyarurema nabasabye mwese abumva ijwi rya amerika kumfasha hakiza yezu porotaje yahise aduhamagara aduhuza n'umwe mu bavandimwe ba nyirazuba ubwo namwumvise cya kiganiro ndangije ndahita mpamagara hariya muri gatunda kubera ko mpazi ntanga amakuru baramunshakira yego ubwo uyu munsi nibwo namuhamagaye mu- kugira ngo numve koko nimba ari we arambwira ngo umwana eh, uriya mukobwa yego eh, ngo ababyeyi be bapfuye afite imye- umwa- hagati y'umwaka umwe n'igice n'ibiri noneho bahita bamujyana i masaka noneho muri mirongo icyenda na gatatu bashaka kugira ngo intore abana bamuriraga baraza barabwira ngo abashaka abana babo ntibabasubirane cyangwa se bajya bashaka ngo bareke babajyane mu bufaransa buriya ngerageze rero kubera ko ariwe wari mukuru ariwe wariraga abo bana izo barumuna be hamwe n'uwo mushiki we uwo mushiki we ngo ni uwo bihoye iki niwe neza niwo bucura iwabo yego ubwo rero ngahita sinyira bangu ntibamujyane kuko na- yabonaga ko atabona ubushobozi bwo kuba yamurera Eh, niyo makuru yampaye arambwira ngo guhera icyo gihe ntabwo bongeye kubona ndangije nawe ukereka ngo nohereze nomero zawe noneho uzabona baguhamagaye kugira ngo baguhuze nawe mubashe kuba mwakominikana wakoze cyane rwose ubwo nawe ubaye umwe mu bambasaderi b'ijwi rya amerika rero ni ugukomeza ukajya ufasha agasaro kaburaga Eh, nda- ndabizirikana cyane buri munsi mba ndiho ndimo gukurikirana amakuru ndagushimiye rwose mu izina ry'ijwi ry'amerika n'ikiganiro agasaro kaburaga mpagarariye ndagushimiye wowe n'abandi benshi badufasha kurangiza aka kazi duhuza ababuranye n'ababo oya ni ukuri nawe ukora umurimo ukomeye cyane imana izajya ikongerera imbaraga rwose
agasaro kaburaga
twahamagaye emmanuel ngerageze atuye mu karere ka nyagatare umurenge wa gatunda akagari ka nyagaha tubwira ukuntu mushiki we yajyanywe i burayi twarahunze nyine hanyuma baza kudusanga ahantu mu nkambi aratubwira ngo abana bacu batwaye i kigali muri masaka Eh, noneho bageze i masaka intambara irakomeza imaze gukomeza baragaruka baratubwira bati "Ba bana banyu twatwaye turabona intambara ikomeje icyo twabakorera ababashaka murabatwara abatabashaka tubakomezanye tubajyane tubahunze hanyuma intambara nirangira abana banyu tuzabagarura ubwo rero duherukana icyo gihe bagenda ntabwo twongeye kongera kugira ngo tubonane nabo icyo gihe ninde wababwiye ko abana banyu bagiye koherezwa i burayi ninde wari waje kubafata mu nkambi rwose ni kuruwa ruje abantu baje ni imodoka ya kuruwa ruje ariko nyine uburyo igendamo n'abazungu batubwira ko babajyanye aho ngaho ndabona ibintu by'intambara batubwira ko babakuye i kigali muri masaka babajyanye hanze mu- mu bindi bihugu ubwo rero kuva icyo gihe na n'ubu ngubu ntabwo twakongera kubabona baza kubashaka mu nkambi baje muri ihe nkambi aho bita bidudu muri murambi muri murambi mwari muhari mwaraturutse mu yahe makomine mwebwe iwanyu mwakomokaga he ngewe ni ukuvuga ba- ngewe komini yari mu icumbi icyo gihe niko yitwaga umurenge wari gatunda akagari nyangara komini yari muvumba none se mugera mududu muve muvumba ababyeyi bawe mwari kumwe ababyeyi banjye bari barapfuye icyo gihe tuva mu- muri muvumba tujya nyine tujya murambi ababyeyi banjye bari barapfuye urumva bari twari twasigaye turi imfubye abana batanu ubwo ni ukuvuga ngo ko ari we wari muto cyane hanyuma ni- niyo mpamvu banamujyanye bitewe ko babonaga ari mutoya cyane muri twebwe ni ukuvuga ko ari wowe wari wasigaye uri mukuru ari wowe urera barumuna bawe Eh, ni njye wari mukuru ni njye- ni njye wari imfura ya papa na mama abandi bana bose bari batoya ubwo ni ukuvuga uwo nguwo niwe wari wa- niwe wari uwa nyuma mu bana papa yari yabyaye na mama I- icyo gihe wari ufite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na gatatu nari mfite imyaka cumi n'umunani
wari umusore Mm, nari ndi umusore ni ukuvuga ko ari wowe wafashe icyemezo cyo gutanga mushiki wawe
ni njye wafashe icyemezo yuko ni njye wari ubakuriye ni njyewe ni- n'ibyo kurya bafataga ni njye ubandikagaho nk'umuntu mukuru uhagarariye umuryango w'abo bana bamujyana i burayi barakubajije niba bamujyana urabyemera baraje rwose barambaza ndabyemera ndanabisinyira yuko bagomba kumujyana nyuma amaze kugenda nta yandi makuru ye wamenye nta wundi wongeye kukubwira ko ariho kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta makuru yabihoye iki wamenye
amakuru narayamenye uburyo nayamenyemo hari umupadiri uturuka hano nyarurema nyine muri gatunda Mhm,
yagiye aho ngaho i burayi yego
hanyuma ngiye kubona anzanira ama anzanira impapuro zi- zinshakisha abiranga mu ikiriziya abaza ati umuntu witwa ngerageze emmanuel atuye hehe mu kati gace hanyuma baza kumpa amakuru ndagenda ndamushaka ngezeyo arazimpa izo mpapuro ndazisoma ndazibona ndaje kuzisoma ndazibona nanjye umwana aza kumwandikira mwandikira kuri interinete ndaje kumwandikira kuri interinete nawe aransubiza ambwira yuko ati narizi ko nta muryango mfite ati none umuryango wanjye burya urahari ubwo rero nyuma y'icyo gihe ni nimero yari yamaye ya telefoni telefoni yanjye nza kuyijugunya isa nk'ibura nangira bundi bushyashya nibwo duherukana
narabahuje baraganira babwirana amakuru nyirazuba umaze imyaka mirongo itatu avuye mu rwanda ubu witwa eh, Sixtine Dirbarne aba mu bufaransa yashatse ko nasangiza abumva ijwi ry'amerika ibyishimo bye C'est magnifique ce que vous faites. euh, C'est c'est beau, quoi.
ibyo C'est mukora rare, biratangaje ntibisanzwe c'est- nari naravayeho amaso hari hashize imyaka myinshi mwongeye kumpa kwizera kubaho kandi biramfasha kuko ndimo ndanyura mu bigeragezo bikomeye by'ubuzima ibi bimpaye imbaraga ndabashimiye inshuro ibihumbi Merci beaucoup, énormément. Dix mille merci.
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine mu kwezi kwa kane umwana w'umuhungu donati ntezi yaremye wari ufite imyaka icyenda yahungiye muri tanzania ntiyagarutse mu rwanda mushiki we uwimana catherine aramushaka atuye mu karere ka kayonza umurenge wa mukarange akagari ka bweza umudugudu wa kinyemera ikinzanye mu kiganiro musaza wanjye naramubuze twaratandukanye mu ntambara ya jenoside dutandukana tutari kumwe yari yaragiye gusura eh, se wo mu batisimu aza rero mu rugo tutari kumwe twebwe bamaze kudusenyera twanagiye ahageze asanga ntabwo nta babyeyi bagihari ubwo rero bituma agenda yisharira abantu bagiye bamufata bamujyana tanzaniya bamugejeje tanzaniya twebwe ntitwongeye kubonana abavuyeyo nibo baduhaye amakuru ko yari ari tanzaniya A- yagezeyo bamutwaye ararwara ajya mu bitaro mu bitaro nyine by'inkambi mu- mu- mu mpunzi hanyuma muri ibyo bitaro kubera yuko n'ubundi yavuye mu rwanda yihisha kandi yari yarahunganye n'abanyarwanda b'agace bageze ahura n'agace kabo n'ubundi yahungaga abari bamuhishe n'ubundi bo ntibongera kumwakira ahubwo avuga yuko nta muryango afite ngo baramutwara kuva icyo gihe rero ntabwo twongeye kubonana nicyo cyatumye nanjye nifashisha ijwi rya amerika kuko numvise mushaki- mushakira abantu aba- ababuranye nabo mukababona nicyo cyatumye nanjye rero ntekereza ngo ndifashishije wenda natwe twazamubona umusaza wawe umbwiye ko yahunganye n'abahungiye muri tanzania akajya muri imwe mu nkambi zaraho muri tanzania abahungutse bakakubwira amakuru ye baba barakubwiye inkambi yari arimo
inkambi ntabwo nyibuka
reka ngerageze kukwibutsa hari inkambi nini yitwa benako iryo jambo benako hari ubwo wigeze uryumva ibyo nako twarazumvaga ariko bara- bambwiraga ko ngo kigarama yabaga muri musuvura kandi rero abari bamujyanye ubwo bamujyanye mu nkambi ya musuhura ni ukuvuga rero ko bari kumwe aho ngaho
bari kumwe aho mu musuhura bagezeyo arwara indwara iriya ndwara bitaga korera Yego.
bamujyana kwa muganga Hmm.
ageze kwa muganga kuko n'ubundi abanyarwanda bari bahuye bari batangiye kumumenya kandi n'ubundi yari acitse urupfu bashaka kumwica ntiyagaruka mu nkambi ahubwo abazungu ngo bahita bamufatira aho ngaho kwa muganga baramujyana bamujyana ahandi hantu hatari tanzaniya mu kindi gihugu gusa ntibambwiye icyo ari cyo ni uko bambwiye ngo bo baramujyanye nk'umuntu udafite ababyeyi udafite abo abantu bakuru bandi bari kumwe bene wabo icyo gihe donate yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka icyenda kuko yigaga mu wa kabiri yari asiye none gerageza kumuvuga musaza wawe yasagate yarateyate gerageza kumuvuga kugira ngo nuzamugurabukwa azamumenye kandi azamubwira ati ni wowe numvise bavuga ku ijwi rya amerika umusaza wanjye yariraburaga yariraburaga kandi yari umuntu ugira amahane niwe twakurikiranaga twakundaga kurwana cyane ariko by'ubwana yego
nuko umusaza wanjye rero yariraburaga akagira amahane akakunda gutera amabuye cyane gusa akunzwe mu rugo kuko yari umuhungu umwe mu rugo mama yari adufite turi abana batanu yari we wa gatatu genda uwa kabiri hari uwambanzirizaga yitwaga mukantwaza yewe nkurikiraho ndi uwimana katerine we nkurikira yitwa mabwantezi yaremye donati mbese mama yaramukundaga cyane yakurikirwaga n'uwo bita kayitesi vesitine n'ubu ariho kayitesi vesitine akurikirwa n'undi mutoya w'uruhinja wapfanye na mama twabaga mu rugo rero rwo kwa nyogokuru ubyara mama ni gasetsa
none se uretse kayitesi nawe abandi bana basigaye iwanyu ni bande
usigaye ni uwitwa musabye mariya fatina uwo kwa mama wacu uvuka kuri mama wacu nitwe twenyine duhari ariko na mama wacu arahariya ari i bugande twaramubonye we yaraje bibiri na cumi n'icyenda ari i bugande ubyara uwo nguwo fatina yego
bamwita mukagatete serine twongeye dusubire gato imusuhura ayo makuru y'imusuhura bakubwiye yuko umusaza wawe ashobora kuba yaragiye mu gihugu cyo hanze abo bazungu bamujyanye bakubwiye niba ari abafaransa niba ari abongereza niba ari abasuwedi niba ari abanyakanada bigeze bakubwira abo ari bo ntabwo bambwiye abo ari bo gusa barambwiye ngo bajyanywe n'abazungu ngo abana bo batwaraga ngo barababazaga mbese ngo murashaka ko tubasubiza mu rwanda ngo umwana wemeye ko asubira mu rwanda agasubirayo bakamujyana mu rwanda ngo utabyemeye ngo bagahita bamwitwarira abumva ijwi rya amerika bari mu nkambi ya benako bari mu gihe nk'icya donati bafashijwe bagasubizwa mu rwanda uwaba yararabutswe uwo mwana azanyura hano ku ijwi rya amerika ampamagare azahita yibuka yuko icyo gihe nkizi azambwire niba uwo mwana amuzi niba yaramubonye yewe ntabwo mwibuka ariko uwaba yaramubonye mu bagarutse mu rwanda bumva ijwi rya amerika muri kano kanya nyaboneka nimutange amakuru mutubwire niba uwo mwana donati ntezi yaremye ubu ni umugabo Catherine uwimana niba musaza wawe akumva muri kano kanya uyu ni wa munota ntanga kugira ngo mwandike ya baruwa y'urukundo mubwire icyo umushakira umaze imyaka makumyabiri n'icyenda wifuza kumubwira uramutse umubonye
ni musaza wanjye nkurikira amubonye byanshimisha kandi nta muryango dufite ni umuryango waba wiyongereye kuko dukeneye abantu kuruta uko dukeneye ibintu aramutse abonetse rwose nifuza ko namwumva tukagirirwa ubuntu bwo kongera umuryango kandi rwose ndamwibutsa ko mama we yitwaga muteteri yaragiye bamwishe muri jenoside na nyogokuru baramwishe na mukantwaza baramwica ari we mushiki we w'imfura rero aramutse abonetse byadushimisha kuko twaba twiyongereye umubare w'abantu byaba ari byiza tubonye umubare utubutse w'abantu mu rwanda natwe tukagira na musaza wacu yari umwe mu rugo twari tumukunze na mama yaramukundaga twakongera tukamukunda nk'uko ari twe twasigaye ndakumva kandi wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga urukundo mukunda ijwi ry'amerika nirwo rutuma tugira imbaraga zo gukomeza kubakorera ngaho rero ndagushimiye cyane kandi nkwifurije amahoro y'imana imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga
undi dutumikira ni yamuragiye esperance atuye mu murenge wa kaniga akagari ka rukurura umudugudu wa nyagatare arashakisha umwana we nyiramajyambere ashobora kuba ari mu bubirigi aho yageze avuye mu kigo cyitwa les eritrine cyari gifite icyicaro ikibungo muri komine sake kiyoborwa n'umubirigi george serishe utakiriho uwo mwana yavuye ate ibugarura yahavanywe nande agiye he ndakira yamuragiye esperance ngewe mwana yagiye ari umuzungu umutwaye ngo bajya kwigira ikibungo muri muri sake yamutwaye amuvanye he mu nkambi ya bugarura muhura ni wowe wamumuhaye ngo amujyane
yaje amusaba ko ab- agiye kwigisha abana mu nkambi yo muri kibungo ngo hari muri hari muri sake yo kibungo amujyanye mu nkambi Eh, yamuhura bugarura uwo muzungu yitwa nde yitwaga ngo jorije wo muri belgique amujyana ahitwa isake isake do kibungo yakubwiraga ko mujyanye mu kigo azamurereramo yakubwira ko mujyanye mu nkambi yakubwiye neza ko amujyanye he
Yatu- yatubwiye ko yambwiye ko agiye ku- agiye kwiga ariko nsobanurira neza kugira ngo umwana bamuvane i bugarura bajye kumwigishiriza isake muri kibungo bari bagiye kumwigisha iki hari andi masomo adasanzwe umwana wawe yari akeneye yari umwana mutoya babajyana muri icyo kigo nyine cyo kujya kwigiramo
icyo kigo izina ryacyo ura- urarizi
yatubwiye ko ari muri sake do kibungo ndabyumva uko ubivuga niko yakubwiye ati muri sakedo kibungo yabivugaga mu gifaransa yari umubirigi ni umuzungu ndabyumva ariko se ni wowe nyine umubyara uwo mwana amujyana waramuherekeje cyangwa waramumuhaye aramujyana
uwo mwana amujyanye yamu- yamukuye mu nkambi aramutwara yaje wenyine nta munyarwanda cyangwa umunyarwandakazi bari kumwe
ntawe uretse ko yari afite- uwo muzungu yitwaga yari afite umugore witwaga Ni- niwe namuha mediatrice
niwe na muhamediatrice umugore w'uwo muzungu yari umugore w'uwo muzungu Eh, ninde wakubwiye ko ari umugore we
umugore we twarabonanye nyine Mm.
ambwira ko iwabo naho hari aho ngaho muri za kibungo aho ngaho uwo muzungu yari yamurungu yari umunyakibungo noneho bamujyana bajya kumwigisha ngo ajya kwiga nyine nko kujya kureba nk'abana bari mu mu nkambi
uwo mugore mm, niwe wagusobanuriraga mu kinyarwanda umuzungu we yavugaga igifaransa ntabwo yakivugaga yagusobanuriraga akubwira aho umwana wawe agiye
uwo muzungu nawe yari azi ikinyarwanda yuko yafashe abana inaha mu rwanda benshi tukiri n'inaha hari abana yigeze gukurayo Mm.
Eh, mwari mumumenyereye rero ntabwo mwatinyaga kumuha abana banyu
n'inaha yigeze gukurayo umwana witwaga kamuntu amuvanye muri komine kiyumbi yego
tutarahunga umwana ka muntu yari umwana wo muri kiyombe nawe yego uwo mwana ka muntu wo muri kiyombe eh, ababyeyi be banyuze hano mu kiganiro agasaro kaburaga bamushakisha eh, ndamushaka ndamubona namusanze mu bufaransa hanyuma muhuza n'ababyeyi be eh, bo muri kiyombe none urumva rero mwari mumenyereye yuko ah, eh, george eh, seris niryo zina rye eh, ryuzuye at- atwara abantu
yabajyanaga avuga ko agiye kubigisha nyine akabigishiriza mu rwanda cyangwa se akabajyana i burayi
yabigishirizaga mu rwanda aho ngaho muri muri sake do kibungo hanyuma se ubu ngubu mutekereza yuko uyu mwana wanyu nyiramajyambere yabaherereye he?
nyine natwe nicyo gituma dushakisha kugira nyine ngo tumenye nimba uwo muzungu yaba ahari ninga se mwamenya aho yazabarizwa nimba uwo muzungu ahari ninga se uwo mwana wenda nimba azaba ahari
none mubyeyi yamuragiye iyi myaka ishize ari myinshi ni imyaka hafi mirongo itatu ishize kuva umwana wawe yagenda yava mu rugo nta bundi wigeze ugerageza kumushakisha ngo umenye amakuru ye
nigeze gushakisha ahandi mu bakuru baruje bakaza bafata nk'intuza nk'amafoto yanjye bakaba ko bagiye kumushakisha ahandi muri aho ngaho muri za ntuzi iyo ngiyo mu bubirigi aho ngaho ariko simbone igisubizo
kuki bashakishirizaga mu bubirigi ni iki cyatumaga mushakishiriza mu bubirigi
nuko byategwaga n'uwo muzungu nyine wari wamujyanye avuga ko ari umuberijike wo mu bubirigi aho ngaho
aha mwaravuze muti ubwo yajyanywe n'umubirigi buriya niba uzi aho ari azatubwira aho yagiye mbese kuki utigeze uvuga uti yari afite umugore w'umunyarwandakazi ngo ujye aho ngaho ikirungu ujye gushaka uwo munyarwandakazi niba agihari niba hafite abavandimwe babaza uti nta irengero ry'umwana wanjye kuki washakiye mu babirigi ntushakire mu banyarwanda
impamvu y'uko nyine bagiye vuba yagiye hari ukwezi kwa kabiri noneho baza kugenda mu kwezi kwa kane
ko numva ubizi bimbwire neza uzi neza ko bagiye mu birigi n'uko ubikikira nimba ubizi neza bimbwire kubera ko biramfasha biratuma nshobora guhita ngera ku mwana wawe vuba ninde wakubwiye ko bagiye mu birigi
twewe impamvu ngewe impamvu mvuga ko bagiye wenda mu birigi nuko twe twahunze tugaruka inaha mu rwanda nabo bakavuga ngo bagiye iyo ngiyo bari gusubira iwabo mu birigi niko batubwiraga niba warumvise ko yagiye mu birigi birumvikana ko tuzashakira mu birigi binatume dushobora kumugeraho vuba nyiramajyambere umuha uwo mu birigi george serisi ari kumwe n'uwo munyarwandakazi wita umugore we ntabwo nzi niba ari byo ibyo niwo ubimbwira uvuga ko yitwa medatirisa niwe namuha baje gushaka uwo mwana nyiramajyambere yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka irindwi noneho mumbwire kugira ngo ninanamubona nzamumenye vuba nka nyina umubyara umwana wawe w'umukobwa w'imyaka irindwi uba ushobora kumubwira umuntu ukavuga uti dore uko umwana wanjye yari ateye yari arambutse yari mugufi yari afite imisatsi y'amasoso yari afite amenyo y'inyinya mbese gerageza kumbwira uwo mwana wawe nyina amajyambere uko yasaga uko yari ameze kugira ngo mbone ishusho ye
uwo mwana yari afite akabavu gatoya yego kandi ari umwana karekare gashingutse gafite n'akazuru karekare kandi ari inzobe muri iyi myaka yose ishize uko ari mirongo itatu nta makuru uwigeze umenya nta makuru wigeze ubwirwa y'uwo mudamu beatrice niwe namuha wazanye na george serisi gushaka umwana wawe mu nkambi yabugarura amakuru uwo mudamu haje umugabo we ariko ambwira ko umudamu yitwa niba nama mediatrice ko nawe ari umwirabura ari uwo muri kibungo aho ngaho noneho nyine ambwira ati bibaye ngombwa umwana akiga wenda wazaza ukaza gutumaho ukazaza ugasura umwana aho yaba aherereye muri icyo kigo tubamo noneho nyuma kugira ngo nzajyeyo ubwo nyine baza bagiye natwe turi guhinduka turi kugaruka
ikigaragara ni uko amakuru wahawe atariyo kubera ko umugore wa george serisi nubwo bwose akomoka koko muri sake ntabwo yitwa medatirisa niwe namuha afite irindi zina ntagomba kuguha hano kuri radiyo beatrice niwe namuha akaba ari umudamu ufite umugabo we ntabwo rero yari yarashakanye na george serisi nabyo byumvikane niba byarabaye ko george serisi akubwira ko niwe namuha ari umugore we aho ngaho yaba yarakubeshye atari byo niwe wambwiye uwo muzungu wabihagararaho niba bikwibwiriye umuzungu niwe wanyibwire ko uwo mudamu we wese ubwo nabyirwa n'iki kugira ngo umenye iryo zina ry'uwo mudamu we yambwiye ko uwo mudamu we ari uwo muri sakedo k'ibungo yitwa niwe namuha mediyatrice birumvikana rero yuko tuzagufasha umwana wawe nyine amajyambere tuzamushakira mu bubirigi duhereye mu kigo yajyanywemo mbwira bumva ijwi ry'amerika nawe nkubwire mu byo yuko ikigo cyari sake kiyoborwa na george seris umubirigi cyitwaga lezeritrine kikaba ari nacyo uwo medatirisa niyo namuha uvuga yari ahagarariye ari we ugihagarariye mu mategeko mu rwanda ubwo rero nawe azadufasha kugira ngo tumenye aho nyiramajyambere aherereye tuzifashisha n'abandi bana benshi bavuye muri icyo kigo rezeritrine bari mu bubirigi mubyeyi niba nyiramajyambere akumva muhe ubutumwa umubwire icyo ushaka kumubwira kikuri ku mutima muri imyaka mirongo itatu yose umaze ubaho utazi aho umwana wawe aherereye mwandikira ibaruwa y'urukundo mu munota umwe nsanzwe mpa abantu baje mu kiganiro agasaro kaburaga mubwire
noneho rwose nyiramajyambere aramutse abonetse mukamusuhuriza kondi ho kondi kondi nyina ndahari ise niwe wapfuye ariko yasize yarapfuye ariko na musaza hariho n'abasaza be babiri na mukuru w'umukobwa umwe maze nimba yaba hari nabamwifurije kugira ngo azabeho neza kandi namwe nkaba mbasaba kuzamushakisha kugira ngo muzabone uwo mwana azatahuke amahoro ngaho tukifurije amahoro y'imana nanjye mbifurije amahoro y'imana n'akazi keza murakoze
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona mu kiganiro agasaro kaburaga tubagezaho icyo twise inkuru ndende iba irimo amateka turaganira na divine ingabire atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa kagarama akagari ka kanserege umudugudu wa kinunga arashaka nyirarume yosefu burasanzwe yabuze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi aburiri butare amaze kujyanwa mu kigo cy'abaskuti n'umuryango w'uwitwa tomasi gakire wari wamuhishe yabuze hagati muri jenoside nko mu cyumweru cya gatatu gutyo bikiri bakiri butare hari mu matyazo yari afite imyaka icyenda nimba ariyo makuru ahagije mufiteho ariko se ayo ufite kuri uku kubura kwe ni ayahe byagenze gute niba yari butare ni kuva ryari mutongiye kumubona amakuru mufite ni ayahe mama yambwiye ko muri jenoside hagati igitangira urabona ko ibutari yatangiye kuri makumyabiri n'imwe hanyuma kuri iyo tariki mama na musaza we bari bari ku mutante wabo kuri mukuru wa mama wabo yari afite umugabo witwa gakwaya umugore witwaga veneranda bari baragiye muri vakansi hanyuma icyo gihe batera muri matyazo nirwo rugo bahereyeho bamaze kubatera mama na musaza we n'abandi bana babiri bo muri urwo rugo baca inyuma mu gikari barendukanka hasigara veneranda n'umugabo we bari bamaze iminsi baratwaye kumwe bazanye bagatwara abantu bakabakubita bakabagarura b'abagabo cyane cyane basigara muri urwo rugo mama na musaza we n'abana babiri barirukanka baca inyuma barahunga mama rero yakomeje guhungana na musaza we nk'icyumweru kirashira mu cyumweru cya kabiri nibwo baje kubona umuryango w'ahandi hantu bitaga kwa gakire bari bafite umusore witwa gakire tomasi ko bari baziranye no kwa mama rero barabahisha barabarinda muri iyo minsi ariko biza kugera igihe nyuma y'ibyumweru nka bibiri bahaba mama yambwiye ko bageze aho nyine bagasaba ko abana b'abahungu bava mu ngo nyine bakaza bakabereka aho kwihisha uwo muryango uvuga wabahishe wo kwa gakire tomasi uracyatuye aho ngaho i butare ubu hitwa i muhanga uwo muryango ubarizwa he
uwo muryango wose wagiye muri australia hariho hariho gakire tomasi aracyariho kanyamurera thierry aracyariho murumuna wabo witwa karori aracyariho bose baba muri australia na mama wabo none se muri abo ngabo uvuga bo kwa gakire uwo karori n'uwo tiyeri baba bari kumwe na nyokorome yosefu
icyo gihe babahisha mama bari babafite bombi bari bafite mama na musaza we igihe kiza kugera ko batwara abana b'abahungu ngo batazaba basangana bakabica ni nabwo yosefu burasanzwe yajyanye nabo ego uwo munsi nibwo gakire yajyanye joseph aramujyana mu kigo cy'abasikuti abwira mama ko yamushyize mu kigo cy'abandi bana b'abahungu ko nta kintu azaba naho ngaho mama muheruka baramubwiye atari mu kigo ameze neza arumva hakurikiyeho guhunga gutatana aza kurokoka gutyo nabo barahunga birangira gutyo nta yandi makuru abonye naho ababarije nyuma bakamubwira ati twamusize mu kigo cy'abasikuti bagiye muri kongo bakajya bamuha amakuru atandukanye ku buryo atamenya aho ahera none se buretse gato none se bamusize mu kigo cy'abasikuti bavuga ko ariho hari umutekano bo bagiye hehe hari umutekano uruta uwo mu kigo cy'abasikuti bumva bo bari bari mu muryango udahigwa rero igihe cyarageze ko uriya mujyi ufatwa waba utari ko inkotanyi ziwufata bigera aho barahunga baravuga ati uko biri twamusize aha ubwo ibi bintu nibirangira uzagenda umurebe bahungishije ubuzima bwabo ntabwo bagombaga no gukurikirana ngo ari hehe cy'ingenzi nuko bumvaga bamushyize ahantu hari sefu hanyuma hari amakuru mwigeze mumenya muyavanye muri icyo kigo cy'abasukuti ngoma yerekeranye na yosefu burasanzwe mama yigeze kujyayo nk'icyenda gatanu jenoside ikirangira bamubwira ko babajyanye muri congo ariko urumva ntiyabishoboraga kujyayo nawe yari akiba kandi ni wenyine wari usigaye ntabwo yigeze akurikirana ngo arenge aho ngaho
bajyanye muri congo nande ninde wabajyanye muri congo n'abayobozi b'abasikuti mu rwanda
abaturage babwiraga mama ko icyo kigo abantu bose bakibagamo babimuriye muri congo ubwo urumva ni ubuyobozi bw'icyo kigo ubuyobozi bw'abasikuti ingoma muri icyo gihe abana barukuye aho bari hirya no hino barazwi aho ngaho kuhashakira biroroshye kugira ngo umuntu amenye amakuru ariko mbere y'uko tujya muri congo cyane reka turebe no mu rwanda nyuma ya jenoside nta gakuru mwigeze mumenya hari abana bagiye muri congo hari n'abagumye mu rwanda mwebwe mu makuru mwagendaga mukusanya mama wawe uko yakubwiye nta nkuru yigeze amenya kuri musaza we
amakuru ya nyuma nakubwiye aheruka nayo ngayo icyenda gatanu kuvuga urumva yahise aza yimukira i kigali ageze i kigali yasubiraga hariya bagiye kwibuka urumva byari ibihe byo kwibuka nta muntu umwe yari azi i kigali ntabwo byari ibintu bigoye kuba yasubira i butare ngo afateyo iminsi yicare abanza abaza amakuru neza kuko nawe ni yari akiri muri caje atarakira neza ko bibaye urumva sosiyete yakurikiyeho niyo kwiyubaka yumvise baragiye rero bumva bamwe banamucaga intege banagiye hanze bamwe abandi barapfuye urumva gushaka utazi aho uhera ni ikintu kigoye ku muntu uri kwiyubaka uri wenyine nta wundi muntu abwira mufasha dushaka uyu muntu ayo niyo makuru ya nyuma aheruka
birumvikana none divine uretse kujya gushakira mu kigo cy'ibutare cy'abasuputi nta handi hantu muri iyi myaka yose makumyabiri n'icyenda ishize nta handi hantu mwashakishirije uretse hano ku ijwi rya amerika
mama yagerageje kubaza uwo nguwo umwe muri uriya muryango ari we uriya gakire nta kindi kinigeze amusubiza kirinze cyamufasha gukurikirana ndetse kumubwira ko azamubariza ariko buriya banza atarabyitayeho gusa nta handi hantu mama yigeze abariza ngo yabone amakuru yamufasha yamubwiraga ko azamubariza he
ntabwo yambwiraga detaye gusa aho namubarije se waramuvugishije yakubwiye ngo iki yambwiye ko yamwandikiye undi aramubwira ati nzakubariza nta kindi nta kominikasiyo ndende bagiranaga ku buryo yakomeza agakurikirana ngo amusubize ibyo ari byose umuntu mutavugana niba umwandikiye akakubwira ati nzakubwira ahasigaye ukwiye gutegereza uwo gakire niba ari we wamuhungishije akamuvana iwe kubera ko yari amufite iwe ariko aza kumuvana iwe amujyana mu kigo cy'abasikuti ingoma musigayo we aragenda kuba avuga gusa ngo azamubwira nta makuru yandi ntabwo mwigeze mukomeza ngo mumuhatirize mumusabe kubaha amakuru kubera ko hari amakuru agomba kuba afite uko biri kose mama yarakomeje guhatiriza ageraho gakira aramubwira ati mu mwanya ku wa gatandatu tuzavugane umunsi ugeze rero baravugana mama gake nta nubwo wigeze umenya mu bantu aho bagiye nta nubwo nyine wamenye basi n'uwabasigaranye uko biri kose ari umuntu ukomeye icyo gihe ugomba kuba wari uzi n'ahantu babajyanye gakira yageze ababwira mama ko abo bantu uwo mwana joseph yigeze kubonwa nyuma ya jenoside n'icyenda gatanu gutyo yararangiye amubwira ko yigeze kumubonana n'uwitwa jean pierre nimba ari umuyobozi nimba ari umusekirite sinzi ikintu ari cyo mama niko yambwiye gusa cyangwa ati uwo mwana yigeze kubonwa nyuma ya jenoside urumva igihe cyo kwicika cyararangiye aho rero niwe mama yagize icyizere ko uwo muntu yaba akiriho niba yarabonwe jenoside yararangiye akabonanwa n'umuntu uko biri kose hari ahari
magingo aya ubu tuvugana tuzamushakira mu kihe gihugu
kugeza uyu munsi umuryango wabo bose uracyari muri australia umwe muri bo turacyanavugana ni abantu beza urumva bahishe mama nta kibazo cyabo bari bafite rero kugeza uyu munsi aho bahungiye ntibakire niba ariho ndasaba cyane kugira ngo abe akiriho akubereye nyokorome ntabwo wamumenye ariko waramubwiwe ndagushimira urwo rukundo wazanye uje kumushakisha utwaje ijambo mama wawe mubwire niba kumva ni iki ushaka kumubwira muri kano kanya ni wa munota w'urukundo ntanga mbere yo gusoza ikiganiro
mbere na mbere niba yaba ariho kandi akaba ari kumva iki kiganiro ni ukuri ikintu cya mbere yakumva ni uko abavandimwe be babiri nta mahoro bafite kugeza uyu munsi ibyo bageraho byose nubwo duhari babyaye ba bafite umuryango ariko hari ikintu kinini babura kuba batazi irengero rye kiremba numva bindenga atari nanjye musaza wanjye direkite ariko aho uri hose niba wumva umenye ko bashiki bawe babiri bameze nk'aho bagufitiye ideni kuba batazi aho uri batazi amaherezo yawe imana izadufashe yongere duhuze wongere wishime bagire umunezero wuzuye urenze uwo bafite uyu munsi divine urakoze cyane ndizera kunyokurume akumva ariko cyane cyane ndasaba abantu bamubonye nshima abo bamuhishe gakire tomasi wambwiye yuko yari ari kumwe na thierry kanyamura ndetse na karori abo bose bambwiye ko bari muri australia urwo rukundo bagize rwo kugira ngo bamuhishe ndabasaba no kuza kugira ngo batubwire aho yaba aherereye niba bamuzi cyane cyane ubwo bamubonye nyuma ya jenoside mirongo icyenda na gatanu uwo jean Pierre niba yiyumva muri kano kanya akaba yari ari kumwe n'uyu mwana ubu ni umugabo joseph burasanzwe nawe aze mu kiganiro atubwire kimwe n'abasikuti bari ingoma muri mirongo icyenda na kane bahunze bakajya muri congo bakajya muri na y'ikatana abo ngabo nabo baze hano mu kiganiro agasaro kaburaga batubwire kugira ngo twese dufatanye turebe ukuntu twafasha aba bavandimwe babuze umuvandimwe wabo yosefu burasanzwe ndagushimiye rero divine ingabire kuba wizeye kino kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije yego nawe urakoze cyane ko mu mwanya kuba umugisha
agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mudukurikira muri benshi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venusite nshimiyimana karabonetse